Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika niyo hiyana itanga ishaka baramutsa mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha uyu munsi niwo munsi wa nyuma ku banyagihugu mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwiyandikisha kuzotora mu matora yimirije mu gihugu kuva ejo ku wa kabiri uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ari mu rubanza rw'umukenyezi amwagiriza ko yamufashe ku nguvu afurika y'epfo ntizova muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha perezida Cyril Ramaphosa yisubiriye ko ku byo yari yatangaje ejo ku munsi wa kabiri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden uyu munsi wa- uyu munsi harakira muri maison blanche mugenzi we wa korea y'epfo yun suk yol ayo makuru n'ayandi twayabateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu dore ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kuva ejo ku wa kabiri wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ari mu rubanza rw'umukenyezi amush- amwagiriza kuba yaramufashe ku nguvu ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu thomas kamirindi arabidushikiriza Jean Carroll w'imyaka mirongo irindwi n'icyenda avuga ko Trump ufite imyaka mirongo irindwi n'itandatu yamufashe ku ngufu mu mpera z'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu cyangwa se mu ntangiriro z'uw'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu urubanza ruyobowe n'umucamanza wo ku rwego rw'igihugu Louis Kaplan i Manhattan mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika rurabera imbere y'urukiko rwa rubanda rugizwe n'abagabo batandatu n'abagore batatu bagomba kwemeza niba koko Trump yarakoze icyaha kureba no kugena indishyi z'akababaro agomba guha Jean Carroll aramutse ahamwe n'icyaha Jean Carroll ateganijwe mu batangabuhamya naho Trump ntiyicaye mu rukiko ntabitegetswe abavoka be ejo babwiye urukiko ko batanazi neza niba azaza kwitangira ubuhamya uyu munsi agisubukura iburanisha umucamanza yamwihanangirije avuga ko yakoze itangazo ridakwiriye na gato yabwiye abavoka be ko bishobora kumukururira izindi ngorane mu rwego rw'amategeko koko rero mbere gato y'uko urubanza rutangira mu gitondo uyu munsi trump yasohoye iri tangazo ku mbuga nkoranyambaga avuga ko urubanza ari ubutekamutwe ati ikirego ni forode ni ibinyoma ni nka bya bindi byo guhiga umuvubyi ngo wabujije imvura kugwa abavoka be babwiye urukiko ko bagiye kumusaba kwirinda kugira ikindi atangaza kirebana n'uru rubanza Jean Carroll amuregamo kumufata ku ngufu urubanza rushobora kumara hagati y'iminsi itanu n'iminsi icumi
Murakoze Thomas Kamirindi ahandi naho perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden uyu munsi arakira muri Maison Blanche mugenzi we wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol uh, barashira umukono ku tangazo ry'i Washington riteganya eh, imigambi mishasha yo kuzofatanya mu rwego rw'umutekano Thomas Kamirindi kandi leta zunze ubumwe za amerika na korea y'epfo bafitanye amasezerano ya gisirikare guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu uruzinduko rwa perezida yeol ruzamara iminsi itandatu ruri mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka mirongo irindwi aya masezerano amaze akaba rero agiye gushimangirwa kurushaho n'itangazo ry'i washington iri tangazo riteganya ko leta zunze ubumwe za amerika izajya yohereza kenshi gusura korea y'epfo ibyoganyanja bifite misile zirasa kure cyane kandi zitwaye n'intwaro za nukireyeri riteganya kandi kuvugurura uburyo ingabo z'ibihugu byombi zikorana imyitozo no kuyongera kurushaho izi ngamba zose zigamije guhumuriza koreya y'epfo ihorana impungenge za koreya ya ruguru n'ibitwaro byayo bya kirimbuzi ariko si ubwa mbere leta zunze ubumwe za amerika iteganyije kujya yohereza intwaro za kirimbuzi muri koreya y'epfo mu gihe cy'intambara y'ubutita ibyoganyanja bya amerika bifite bene izo ntwaro byasuraga koreya y'epfo kenshi kugera ku nshuro eshatu mu kwezi amerika kandi yari ifite n'izindi ntwaro za kirimbuzi zihoraho ku butaka bwa koreya y'epfo zose yazikuyeyo guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe
urakoze thomas igihugu cya afurika y'epfo ntikizova muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha perezida cyril ramaphosa yakosoye ibyo yari yatangaje ejo ku wa kabiri thomas
mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ramaposa yaravuze ati ishyaka anc riri ku butegetsi ryafashe umwanzuro ko afurika y'epfo ikwiye kuva muri cpi uyu munsi ibiro bye byasohoye itangazo rivuga ngo habayeho kwibeshya muri icyo kiganiro n'abanyamakuru bisobanuke neza ko afurika y'epfo ikiri muri urwo rukiko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nabwo afurika y'epfo yafashe icyemezo cyo kuva muri cpi ariko urukiko rw'ikirenga rwayo ruburizamo icyo cyemezo ruvuga ko cyaba kinyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu ishyaka anc ryakoze impaka nshya zo kuva cyangwa kuguma muri cpi mu nama yaryo yabaye mu mpera z'icyumweru gishize zatewe n'ikibazo cyo kumenya niba afurika y'epfo igomba guta muri yombi perezida w'uburusiya vladimir putin aramutse agiyeyo mu kwezi kwa gatatu gushize cpi yamushyizeho impapuro zo kumuta muri yombi imukekaho ibyaha by'intambara muri ukraine kandi mu kwezi kwa munani gutaha agomba kujya muri afurika y'epfo mu nama y'ibihugu bitanu biri hafi cyane kugera mu bukire bigize icyitwa brics mu magambo magufi yo mu cyongereza ni ukuvuga brazil uburusiya ubuhinde ubushinwa na afurika y'epfo ku kibazo cyo kuba afurika y'epfo yafata putin ramaposa yaravuze ngo birimo birigwa urakoze thomas kamirindi ahandi naho ubwongereza n'ubudagi byafashe indege z'intambara zitatu z'uburusiya izo ndege zari zarabutswe mu kirere mpuzamakungu ibindi kuri nkuru mugenzi wacu diane rinahaswe igisirikare c'ubudagi cavuze ko indege zahagaritswe ari zitatu zo mu ko ari zitatu zahagarikiwe mu kirere mpuzamakungu c'amazi yiba hari ntoyi ya baltique iri mu majaruguru yiba hari ya atlantique ibahari ya baltique ikikijwe n'ibihugu vya danemark estonia finland ubudagi lativia lithuania pologne uburusiya n'ubusuwede abategetsi b'ubudagi aha bagatangaza ko ata vyuma vyo guhanahana amakuru izo ndege zari zifise ni mu gihe ejo igihugu ca norvege naco cari catangaje ko cabonye indege za gisirikare z'uburusiya hejuru y'ibahari ya balanti iri mu buraruko bwa finland norvege isigura ko izo ndege yabonye zarimo iz'intambara n'izindi z'ubundi bwoko hagati aho ukraine yavuze nayo ko igitero ca misile uburusiya bwaraye bugavye ku nzu ndangamico iri mu gisagara ca kupiansk cahitanye n'imiburiburi abantu babiri gikomeretsa abagera ku icumi ukraine ikaba yagamishije ko ibwirizwa gusubiza mu ndumane uburusiya
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu diane nahazwe na thomas kamirindi bayadushikirije ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda ubu naho tuje mu karere k'ibiyaga binini bya afurika mu gihugu cy'ubwongereza abunganira umugwi w'abimukira babwiye sentare yungururizamo imanza y'i Londres ko kurungika abimukira mu Rwanda binyuranye n'amategeko kuko ico gihugu kidatekanye Denis Stockle Mutijima aratugezaho ibindi kuri inkuru mu iburanisha rya mbere ry'urubanza mu bujurire ababunganira mu mategeko bavuze ko ingingo ya guverinoma y'ubwongereza ivuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye irimo inenge amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters avuga ko Raza Hussein umwe muri abo banyamategeko yabwiye urukiko ko mu Rwanda hari ubutegetsi bw'ishyaka rimwe butegekesha igitugu kandi butihanganira abatavuga rumwe nabwo bubafunga bubica urubozo ndetse bukanabica umunyamategeko Raza Hussein ku munsi wa mbere w'iburanisha ry'ubujurire rizamara iminsi ine yavuze ko leta y'ubwongereza yananiwe guca umurongo hagati ya gahunda yayo yo gukumira abimukira no gukomeza kubahiriza inshingano zijyanye n'uburenganzira bwa muntu icyo gihugu gifite icyakora abunganira leta y'ubwongereza bo bashimangiye ko amasezerano yagiranye n'u Rwanda yemera uburyo bunoze bw'amagenzura harimo n'ayakorwa n'ishami rya Loni rishinzwe kwita ku mpunzi HCR ryanagize uruhare mu bujurire bakavuga ko mu nyandiko z'ubujurire zashyikirijwe urukiko ibimenyetso bivuga ko uko u Rwanda rufata n'aba bimukira nta gaciro bifite kuko bitajyanye n'uko abasaba ubuhungiro bazoherezwa n'Ubwongereza bazafatwa hashingiwe ku masezerano icyo gihugu cyagiranye n'Ubwongereza u Rwanda ruvuga ko abimukira bazitabwaho mu buryo bubahesha agaciro kandi aya masezerano azabahesha amahirwe meza y'imibereho kuruta uko bari babayeho umucamanza mukuru Ian Burnett umwe mu bagize inteko y'abacamanza batatu baburanisha ubu bujurire yavuze ko ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda kizaba izingiro muri uru rubanza Guverinoma y'Ubwongereza ibona uyu mugambi nk'uzafasha mu kuzibira umubare munini w'abasaba ubuhungiro bagera muri icyo gihugu mu mato matoya banyuze mu muhora Ramanche bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa ni gahunda bwana Rishi Sunak minisitiri w'intebe w'ubwongereza yashyize ku rutonde rw'ibyihutirwa guverinoma ye igomba gukora ni mu gihe akomeje kotswa igitutu n'abadepite bo mu ishyaka rye ndetse n'abaturage ngo akemure icyo kibazo indege ya mbere ijyanye abo bimukira mu rwanda yagombaga guhaguruka mu mpera z'ukwa gatandatu k'umwaka ushize ariko ihagarikwa ku munota wa nyuma n'icyemezo cy'urukiko rw'uburayi rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu icyo cyabuzaga ko hagira uwoherezwa kugeza hafashwe umwanzuro w'urukiko mu bwongereza imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yumvikanisha ko ari ukubura ubumuntu ndetse biciye ukubiri n'amategeko kohereza abantu mu birometero birenga ibihumbi bitandatu bajyanywe mu gihugu batifuza kubamo mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize urukiko rukuru rw'i Londres rwanzuye ko iyo gahunda ikurikije amategeko gusa uwo mwanzuro warwo abasaba ubuhungiro hamwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barawujuririye abimukira barebwa n'uyu mugambi biganjemo abakomoka mu bihugu bya Siriya, Sudani, Irake, Irani na Vietnam. Mu kwezi kwa gatatu, guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko irimo gutegura umushinga w'itegeko rishya ryangira gusaba ubuhunzi umuntu wese waje mu bwato buto, ahubwo akazajya ahita asubizwa mu gihugu cye cyangwa se yoherezwe mu gihugu cya gatatu gitekanye. Minisitiri w'intebe Sunak na guverinoma ye bumvikanisha ko iri tegeko rizaburizamo ubucuruzi bw'abashakiraga amaronko muri uku kwinjiza bimukira kutemewe. Icyakora abamunenga bavuga ko iryo ridashoboka ridakwiye kandi ritazanatanga umusaruro ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR naryo rivuga ko iri tegeko rinyuranyije n'ibyo Ubwongereza bwiyemeje mu masezerano mpuzamahanga arengera impunzi mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri abimukira barenga ibihumbi mirongo ine na bitanu baje mu mato matoya bageze ku mwaro w'Ubwongereza wo mu majyepfo umubare munini kurusha abaje mu yindi myaka yose yabanje mu nyandiko zashyikirijwe urukiko mu cyumweru gishize leta ivugamo ko yiteze ko muri uyu mwaka umubare w'abagera mu bwongereza baciye mu muhora Ramanche uzagera ku bihumbi mirongo itanu na bitandatu urakoze tinisitoke mutijima ku nshuro ya mbere urwego rw'ubucamanza mu rwanda rwashikanye imbere y'ubucamanza umugwi w'abantu bagera kuri mirongo ine baregwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba bagamije kwiba amafaranga mugenzi wacu eric bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru
kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu imodoka z'ubwoko butandukanye z'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib ziriwe zisimburana ku rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge ruri i nyamirambo mu mujyi wa kigali zitunda abantu bo mu ngeri zitandukanye baza kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubitegereje ku masura benshi biboneka ko bakiri urubyiruko watega amatwi imyirondoro yabo bikumvikana ko biganjemo abo mu idini ya isilamu aho ku rukiko abavandimwe b'abaregwa nabo bari uruvunganzoka ku buryo kubona icyumba bakwirwamo bitari byari gushoboka abaregwa bagize itsinda ni abasore inkumi abagore n'abagabo bose hamwe mirongo ine na babiri bari bamaze amezi atatu batawe muri yombi bataraburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bakurikiranyeho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ihezandonke no gukorana n'imitwe y'iterabwoba hagamijwe kwiba amafaranga byose bigashingira mu bihe bitandukanye bakoreshaga ikarita ya mastercard ya I&M banki bityo ko bivunjiraga amafaranga y'abanyarwanda bakayahindura mu madevize mu buryo butemewe bakimara kwinjira mu cyumba cy'urukiko bamwe bahise babwira umucamanza ko batiteguye kuburana baravuga ko batahawe umwanya uhagije wo kubonana n'ababunganira mu mategeko ngo bashobore gutegura imanza zabo ni urubanza biboneka ko rurimo abashinjacyaha bane n'abanyamategeko bagera muri makumyabiri kubera ubwinshi bw'abaregwa buri rwego rwabaga rwicaye mu gihande cyarwo ababunganira mu mategeko baravuga ko kugeza ubu urwego rw'ubugenzacyaha rutigeze rubamenyesha ibyo baregwa wabashe kubyireguraho hari abanyamategeko bavuga ko mu gihe cy'amezi agera muri atatu abo bunganira bamaze bafunzwe bakunze gusiragira kuri kasho zibafunze abashinzwe umutekano ukababwira ko ntawemerewe kubavugisha baravuga ko mu kirego cy'ubushinjacyaha hatagaragaramo ikizwi nka historique bancaire igaragaza uburyo amafaranga yaba yarageze cyangwa yaravuye ku makonti y'abaregwa bagasaba ko ibyo n'ibindi byagaragara nyuma yo kumva icyifuzo cy'abarega umucamanza yahisemo kwimura iburanisha bakazabanza kwitegura gusa abaregwa bakamusaba ko yaryimurira hafi hashoboka bashingiye ku gihe kinini bavuga ko bamaze bafunzwe mu buryo bita ko bunyuranije n'amategeko ibyo kuba bamaze igihe bafunzwe intacyo umucamanza yabivuzeho kuri uyu munsi hinjiraga gusa abaregwa n'ababunganira mu mategeko ndetse n'abashinzwe umutekano n'itangazamakuru kubera icyumba baburaniragamo kitashoboraga kwakira imbaga yari ku rukiko mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana amakuru y'aba batawe muri yombi bivugwa na bamwe mu bagize imiryango yabo ndetse na bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bikandika ko babarirwaga muri magana abiri hatabariwemo abo bivugwa ko batorotse inzego z'ubutabera bamwe mu bavandimwe b'abaregwa bakavuga ko hari abafashwe bagategekwa gusubiza amafaranga ubundi imitungo yabo igafatirwa abavandimwe n'abandi bakemeza ko mu kumenyekana kw'iri vunjisha ry'isunze masakadi kwaturutse ku kuba hari abari bamaze kugira inyungu z'umurengera bakaguramo imitungo itimukanwa ndetse n'iyimukanwa nk'amamodoka mu gihe gito kugeza ubu amakuru akatubwira ko uwaba ashinjwa amafaranga menshi yaba agera muri miliyoni y'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari mu mafaranga y'u Rwanda umwe mu banyamategeko badusabye kumurindira umutekano yatubwiye ko ku bantu bose ubushinjacyaha bubarega miliyari umunani mu mafaranga y'amanyarwanda akavuga ko uretse kuba bubivuga gusa butabigaragariza ibimenyetso na cyane ko ayo mafaranga abaye ari n'ay'ukuri ntaho ahuriye n'aya banki kuko ibyo bakoraga byemewe n'amategeko magingo ya kandi hari bamwe mu bari batawe muri yombi inzego zikabasaba gusubiza amafaranga zikabarekura uwaganiriye n'ijwi rya amerika ufunguwe vuba utifuje kumvikana n'itangazamakuru yemeza ko yari yarafunganywe n'undi muvandimwe we bombi uko ari babiri yatubwiye ko barekuwe bishyuye amadolari abarirwa mu bihumbi cumi na bitatu kuko ari ihame kwishyura mu madevize buri wese yivunjishirijemo uyu yadusobanuriye ko hari bagenzi babo babyinjiyemo mbere banabigiramo ubunararibonye bakabibyaza inyungu ku buryo we byamubereye nko kugwa mu byo atazi iyi karita ya mastercard yamamajwe na I&M banki mu myaka itatu ishize ndetse yishishikariza abanyarwanda kuyikoresha bitewe n'uburyo ifasha uyikoresha mu bikorwa bye bya buri munsi iyi banki niyo yahoze yitwa banki komerciyali di rwanda beseri mu mpine abakoresheje iyi karita ya mastercard ibaha ubushobozi bwo kuba bahindura amafaranga yabo bafite mu yandi kuva mastercard yatangira gukora mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu rwanda abantu benshi barayikoresheje ndetse bungukira ku ivunja rito ryabo riba rihagaze ku gaciro mpuzamahanga ari naho bamwe mu banyarwanda bihutiye kuyibyaza umusaruro bagafata amafaranga bakayavunjisha bakayabika mu madevize kuko bemeza ko babaga bayaguze ku giciro cyo hasi ijwi rya amerika ntiyabashije kubona impuguke mu by'imari ngo itange umucyo kuri iyi ngingo umucamanza yanzuye ko azababuranisha ku wa gatatu w'icyumweru gitaha ahubwo ubusa ijwi rya amerika i kigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru mu Rwanda hari imiryango yabwiye ijwi rya Amerika ko kubera kuyishyira mu bice byerekeye ubutunzi bwabo bitajanye n'ubushishozi bwayo byababereye ikibazo gikomeye ku kubona ubwisungane mu bijyanye no kwivuza mugenzi wacu Gloria Tuyishime araduha ibindi kuri nkuru hafi urugo ku rundi mu biturage mu rwanda intera ijya gusa ku nkurikizi z'icyemezo cya leta ku biciro by'ubudehe abanyarwanda babarizwamo abanyarwanda batangiye kugira imyaka yo hejuru ndetse n'abageze mu zabukuru nibo bafite impungenge ku bijyanye no kwivuza birumvikana n'imiryango yabo ntiba yorohewe umusaza mariko wavuga imana w'imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko atuye mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'igihugu mu kiganiro kigufi yagiranye n'ijwi ry'amerika avuga ko kumushyira mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe byamugizeho ingaruka we n'umukecuru bashakanye kugeza ubu barwaye indwara zidakira havuga imana kubera ikibazo cy'ubukene yemeza ko bamye bakesha abihaye imana ubwisungane mu kwivuza maginga ya bwarahagaze ntibazi uko bazabyifatamo mituweli rero nyirirwa no kwa padiri nibo bajyaga bayindihira none ubu ngubu ntibakiyindirira dore ingorane nagize cyane nuko bashyize mu cyiciro cya gatatu kuva navuka nta kintu ntunze n'ikintu nakinzunye bikankomera kuri mituweli rero usinzi uko bizagenda yewe ni ukuvuga ngo bankuye muri icyo cyiciro nawe mfite amahirwe cyane byibura leta yakohereza akantu nanjye bakakampaho nk'abandi radiyo ijwi rya amerika kandi yageze no mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda igamije kureba imiterere y'iki kibazo uyu mubyeyi duhimbye nyirambara ubukeye ni umupfakazi w'abana babiri nawe ari mu cyiciro cya kabiri kimusaba kwiyishyurira ubwisungane mu kwivuza mperuka mituweli yayindi bayitangaga igihumbi niyo mperuka ubwo hari mu mwaka ubwo ni muri bibiri hari na na gatanu none ubwo aho umugabo apfiriye aho umwana mpfishije umwana w'imyaka cumi n'indwi w'umukobwa wakagombye nawe ukundwana ngo dufatanye ubwo nahise niberanya ku irere ni uko kubera uko abahangayikishijwe n'amaramuko nyirambara ubukeye ibyo gushaka ubwisungane mu kwivuza sibyo biza imbere cyane na cyane ko yemera ko ariho asa n'utariho kuko kubera n'ubukene mbese ukavuga nti none ubu ngubu nabona ikintu gute nta bushobozi burya rero n'ibyo afite ikintu cyo guhinga nangwa ntujye na kano kakurengera ubundi unaryaga nabi kandi ukaba n'iyo aho kuryama hakanahaba habi nawe ku bireba bwana tadeyo mbonye intwari wo mu karere ka rutsiro mu burengerazuba bw'igihugu we atunzwe n'imirimo yo guca inshuro uko umwaka utashye asabwa kwishyurira ubwisungane mu kwivuza umuryango w'abantu bane nawe wa gatanu bihura n'amafaranga ibihumbi cumi na bitanu y'amanyarwanda kubera bamushyize mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe mbonye intwari akifuza ko haba hakoroshya ikiguzi cy'ubwisungane mu kwivuza ubushobozi bwe nyine ni uguca inshuro nyine kwa gukorera cya gihembwe nyine kugira ngo uzayagwize nyine ugeze kuri cumi na bitanu ni ikibazo ariko wenda bayakatuye wenda wenda bagashyira nko kuri bibiri cyangwa igihumbi wenda we yajya aboneka bitagoranye abaturage bose ijwi rya amerika ryaganiriye barahuriza kutagira amikoro yo kubasha kwiyishyura ubwisungane mu kwivuza barasaba ko ubutegetsi bwagira icyo bafasha kuri iki kibazo cyane kita ku byiciro bari barashyizwemo bikabavutsa amwe mu mahirwe nk'inkunga zigenerwa abakene mu minsi yashize minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda yatangaje ko ibyiciro by'ubudehe bitazasubira ukundi jean claude musabyimana utegeka iyi minisiteri yabwiye abadepite ko gukuraho ibyiciro by'ubudehe bigamije gukumira ko hazongera kuvuka amacakubiri mu rwanda ni mu gihe ubundi leta y'u rwanda yabikurikizaga ivuga ko bigamije kuyifasha mu igenamigambi ku banyagihugu none niba bivuyeho ku baturage b'amikoro make babona ubwisungane mu kwivuza babanje gutega amaboko leta y'u rwanda bazabyifatamo bate twashatse kuvugana n'ubutegetsi bubishinzwe ngo butubwire icyo buteganyiriza aba baturage ntibyadukundira nk'uko ubutegetsi bubitangaza birumvikana ko nta kabuza igihe ibyiciro by'ubudehe byaramuka bivuyeho burundu hari abashobora kuziruhutsa kuko hari zimwe muri serivisi baburaga hashingiwe ku byiciro by'ubudehe nk'umuturage wo mu cyiciro cya mbere ufashwa na leta yemererwa gutunga urupapuro rw'inzira ku bajya mu mahanga ruzwi nka pasiporo mu ndimi z'amahanga imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu rwanda rssb igaragaza ko ubwitabire bwo gutanga ubwisungane mu kwivuza buri hafi kuri mirongo inani ku ijana ku byari bisanzweho mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza aho mu cyiciro cya mbere bishyurirwaga na leta amafaranga ibihumbi bitatu kuri buri muntu mu bagize umuryango aho mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu bishyuriraga amafaranga ibihumbi bitatu naho mu cyiciro cya kane bishyuraga amafaranga ibihumbi birindwi gahunda y'ubwisungane mu kwivuza leta ishyiraho yasobanuraga ko igambiriye korohereza abamikoro make kubona ubuvuzi no kugabanya impfu zagaragaraga kubera kutabasha kwivuza gloria tuyishime ijwi rya amerika
akoze gloria kuri iyo nkuru urwego rujejwe amabohero mu rwanda rutangaza ko mu myaka itanu iri imbere abanyororo bashika ku bihumbi bine bagirijwe icyaha cya jenoside nibo bazoba basigaye mu myororo mu rwanda ni ukuvuga inyuma y'imyaka mirongo itatu n'ine ihonyabwoko ribaye mu rwanda inkuru ya mugenzi wacu asumpta kaboye imibare itangazwa n'urwego rushinzwe amagereza mu rwanda igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri habarurwaga abagororwa ibihumbi ijana na mirongo itatu bari bafungiye icyaha cya jenoside bwana daniel kabanguka rafiki uvugira uru rwego yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kuri ubu mu magereza yose yo mu rwanda hasigayemo abagera ku bihumbi makumyabiri abo ni abahamijwe icyaha cya jenoside benshi muri aba bazaba bashoje ibihano byabo mu myaka itanu iri imbere abantu kugeza ubu bafungwa kubera icyaha cya jenoside ntabwo ari umubare munini nk'uko byari bimeze mbere tugiye kubara kugeza ubu ngubu abantu benshi basigayemo ni abahejuru makumyabiri makumyabiri na ubu rero numva nko mu myaka itanu iri imbere umubare munini uzaba wamaze gutamba urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa rutangaza ko iri gabanuka ahanini ryaturutse ku mbabazi zatanzwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ndetse n'ishyirwaho ry'inkiko gacaca mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ryoroheje ibihano ku birezi bakemera icyaha bagasaba imbabazi bwana barekeriyo paul utuye mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba yabwiye ijwi rya mbere akamaro gusaba imbabazi byamugizeho by'ukuri cyabanje kutugora kubyumva ukuntu uzagenda usaba imbabazi kubera ko ubwa mbere kubyakira nabo ntabwo byabaga byoroshye ariko wagenda ubwa kabiri akaba yakwakira mugenzi we ntawangana bose variste nawe utuye mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera asobanura ko kuba yararekuwe byatewe no kwemera icyaha agasaba imbabazi agakatirwa imyaka cumi n'itanu uwo nari narakoreye icyaha hari abantu b'abaturanyi ntabwo namwishishaga wenda ngo mbe namugiraho ubwoba aba bamaze imyaka mirongo itatu ntabwo baba barireze bakigera muri gereza akaba arangije imyaka y'agataha atarigeze yirega akavuga ati njye ndasohotse ntabwo nigeze nirega ntashye kubwo ndangije igihano cyanjye muri we aba ari mu bwigunge mbese bwo kuba yahura n'umuntu ngo yumva amwisanzuye kugeza ubu urwego rushinzwe amagereza mu rwanda rugaragaza ko kuba abakoze ibyaha bya jenoside barireze bakemera icyaha bikabaviramo gufungurwa ari benshi byagize ingaruka nziza mu kugabanya ingengo y'imari yabagendagaho gusa tumubajije ingengo mbumbe ya gereza uko ingana n'icyagabanutse ntiyifuje gutangaza amafaranga agenda kuri aba bagororwa mu buzima bwabo bwa buri munsi ariko yasobanuye ko ari menshi kuko ufunzwe wese agaburirwa buri munsi akishyurirwa ubwishingizi mu kwivuza ndetse akishyurirwa amazi n'umuriro akoresha n'imyambaro madamu mukabakunda anastasiya mugabo we ntawangwa na bose evariste yafunzwe imyaka cumi n'itanu twashakanye icyenda n'umunani mu kwezi kwa kabiri biba ngombwa rero ko mu kwa munani ku itariki enye bamufunga ariko nyine nabyumvise nyine ngo muri koma kubera ko nawe mfite n'inda y'amezi angahe atatu ubuzima burandya nyine ariko ndihangana ndavuga ngo nta kuri byagenda gerageza ngomba kucyitwaramo neza naravunikaga nabitekerezagaho n'ubuzima nyine bw'umuntu w'umugeni ubonanye n'umugabo agahita agenda byarambabaje cyane ariko nishyiramo icyizere ko ngomba kuhaba bamwe mu bacitse ku icumu bagaragaza ko kongera kubana n'abari barahamwe n'icyaha cya jenoside bakarekurwa biteza imbere umuryango nyarwanda uyu ni nyandwi inosa wo mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera tubana neza kuko iyo ngize ikibazo yenda cy'uburwayi ndamubwira ntihuye n'ikibazo akanjyana kwa muganga reka nguhe nk'urugero rwa hasi hari umugabo twari duturanye imbere ya jenoside mu mudugudu yagiye mu bitero bitandukanye uwo nguwo turahura tugasangira njyiwe aka icyo nsanze nka kijya nawe yaza mu rugo yaba asanze ari cyo turi kurya ugasangira nta kibazo umuvugizi w'urwego rushinzwe amagereza mu rwanda asobanura ko nubwo igice kinini cy'abari bafungiye jenoside cyamaze gufungurwa ko muri gereza zo mu rwanda kigaragaramo abandi bakora ibyaha bagera ku bihumbi mirongo inani na birindwi biganjemo abakoze ibyaha by'urugomo gukubita no gukomeretsa kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibyaha byo gufata ku ngufu raporo zinyuranye z'imiryango itari iya leta ndetse na komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu yasohotse mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko mu magereza yo mu rwanda hagaragaramo ikibazo cy'ubucucike buri ku kigero cy'ijana makumyabiri n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana bungana n'abafungwa ibihumbi cumi n'umunani magana atatu mirongo irindwi na babiri bafunzwe batarateganirijwe aho bafungirwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu isaba leta y'u rwanda gukemura iki kibazo cy'ubucucike yifashishije inama yayigejejeho izo zirimo gufungura abafunzwe by'agateganyo gukurikirana abantu badafunzwe guhanisha ibihano bifite inyungu rusange akamaro bitarimo gufungwa gusa igihe dutangaza iyi nkuru mu rwanda hatangijwe ibikorwa binyuranye bigamije kugabanya abafunzwe harimo icy'ubuhuza abantu bakarangiza imanza zabo bitabaye ngombwa ko bajyanwa mu nkiko inzego z'ubutabera zigaragaza ko guhuza abantu bakarangiza imanza zabo bataburanye bizatuma abacamanza bita ku manza nshinjabyaha ziburanishwe byihuse hagabanuka umubare w'abafungwa by'agateganyo bakamara igihe kirekire bataraburana gusa ubu buryo bwose nta mpinduka zigaragara bwari bwatanga ko mu magereza yo mu rwanda hakigaragara ubucucike asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane yasumita akabaye kuri iyo nkuru turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye reka tubibutse inkuru nkuru nkuru twabashikirije kuri uno munsi zivugwa hirya no hino ku isi tubabwiye ko kuva ejo ku wa kabiri wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ari mu rubanza aho umukenyezi amwagiriza ko yamufashe ku nguvu twabwiye kandi ko afurika y'epfo itazova muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha uh, perezida cyril ramaphosa yisubiye ko ku vyo yari yatangaje ku wa kabiri twabwiye kandi ko perezida wa leta zunze zunze ubumwe za amerika uh, joe biden yakiriye mugenzi wiwe wa korea y'epfo yung suk yol kuri uno munsi aho rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye mwakoze kuba mwaduteze amatwi reka nshimire jeffrey mutagoma yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri mikro tubibutse site yacu internet aho mushobora kuronka ayandi makuru ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro birambuye mwakoze cyane mugire umugoroba mwiza mubandanye kumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika
thank you